iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi yedi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mbibutsa ko abari mu rwanda mushobora kudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri uh, short, kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri voa radiyo yacu akadomo komu mwiriho neza nshuti muduteze amatwi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms rivuga ko mu mwaka wa mbere icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyibasiye isi umubare w'abantu bagira ubwoba n'agahinda kenshi wiyongereye ku rugero rwa makumyabiri na gatanu ku ijana uko ni nako ibindi bibazo byibasira ubuzima bwo mu mutwe nabyo byarushagaho kwiyongera ahanini bitewe n'ingamba zagiye zifatwa n'ibihugu zirimo gushyira abantu mu kato n'ibindi impuguke ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe zivuga ko nubwo bitica ibyo bibazo bitera imyitwarire ishyira ubuzima mu kaga umuntu akaba yahohoterwa akiyahura akishora mu biyobyabwenge n'ibindi mu miryango myinshi irimo n'iy'abanyarwanda havugwa abantu benshi bafite ubu burwayi batifuza bativuza kubera ko kubera gutereranwa n'imiryango yabo abandi bakanga kwivuza kubera ubwoba ko sosiyete yabaheza ishami ry'umuryango w'abibumbye oms rivuga ko ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe gihangayikishije isi kuko hafi buri mwaka abantu miliyari imwe bahura n'icyo kibazo uyu muryango ukomeza uvuga ko abicwa no kwiyahura ahanini bitewe n'indwara zo mu mutwe bagera hafi ku bihumbi magana inani buri mwaka muri abo benshi ni urubyiruko n'abagabo ibyo n'ibindi turabiganiraho na madamu ivona umugwaneza uyu akaba ari umuhanga mu bijyanye n'imibanire rusange ya muntu akaba ashinzwe gukurikiranira hafi abafite ibibazo byo mu mutwe muri leta ya texas hano muri leta zunze ubumwe za amerika madamu ivona umugwaneza ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika murakoze cyane edi
gusa mu cyongereza hari ibintu bajya bita full disclosure kuvuga uko ushobora kuba uziranye n'umuntu nabwira abakurikiye ijwi rya amerika ko twigeze gukorana itangazamakuru mu rwanda dukorera radiyo imwe none ukaba warahinduye ukaba warinjiye mu bindi bijyanye n'ubuzima rusange bw'abantu ndetse no gukurikirana abafite indwara zo mu mutwe ibyo nabyo nagira ngo abakurikiye ijwi rya amerika babimenye yego ivona rero nk'uko nari mbivuze uri umuhanga mu bijyanye n'imibanire rusange ya muntu ukaba ukurikiranira hafi abafite ibibazo byo mu mutwe nari mbivuze ntangira iki kibazo cy'abantu barwara indwara zi- ah, zo mu mutwe ahanini cyariyongereye cyane muri iyi myaka ishize kuva icyorezo cya covid cumi n'icyenda gitangiye oms ivuga ko ah, uyu mubare wiyongereye ku rugero rwa makumyabiri na gatanu ku ijana mu mwaka wa mbere gusa icyo cyorezo kibonetse ku isi muri rusange wowe nk'umuntu ubikurikiranira hafi ushobora kutugezaho nk'imwe mu mibare y'ibanze mu bushakashatsi mushobora kuba mwarakoze ah, ku bijyanye n'iki kibazo
U- urakoze cyane edi I- iyo urebye uburyo ki covid yagize ingaruka ah, ku buzima bwo mu mutwe n'imibanire ya muntu muri rusange ah, birakomeye kubera yuko ah, ikintu gikomeye ni uburyo ki abantu ah, batunguwe hanyuma mu gutungurwa rero iyo umuntu atunguwe ubwe- ubwonko bwa muntu bugerageza gushaka uburyo ki ah, navuga ngo bugendana n'igihe cyangwa se bu- bu- bu- tuwajasite donke sajisite ku gihe bagezemo n'ibyo bagomba gukora ntabwo byoroheye abantu rero Ah, ntabwo wenda nakubwira ngo ah, imibare ifatika ni iyi ngiyi ariko muri rusange abana nibo ba- bagizweho n'ingaruka cyane ah, n'ikibazo cya kovide kubera yuko ah, ubuzima bwabahindukiyeho mu buryo butunguranye hanyuma bubatungukiyeho bubatu- bubahindukiyeho bayoberwa uko babyitwaramo abana bari basanzwe bajya ku ishuri ni urugero I- kutajya ku ishuri byatumye batabana na bagenzi babo byatumye batabonana n'inshuti zabo kuko niba uzi abana batoya wenda ah, ntiwa- abantu ntabwo ah, barimo ba- basobanukiwe impamvu mpereye kubana nkorana n'abana bari hagati y'imyaka umunani na cumi n'irindwi abo bana baracyahangaye baracyahanganye n'ingaruka za kovide n'uyu munsi wa none ubwo n'ingaruka za kovide zaje ziyongera ku buzima bwa buri munsi busanzwe wa mwana wari usanzwe ajya ku ishuri a- akagenda agakina na bagenzi be aba bana ba- baba bareba bagenzi babo bakina ku ishuri babita ngo my friend umwana akaba a friend umunsi wa mbere bahuye bamara n'icyumweru they become best, best friends bakaba inshuti magara iyo rero umuntu ageze gutya akaba inshuti ye magara mu buryo butunguranye kandi ntamubura umunsi umwe akamu- ntamubura iminsi ibiri ahubwo akamubura umwaka ibiri.
wose biba Mm.
ikibazo babo barebanaga kuri zoom zoom ntabwo ari ahantu umuntu ak- abo- abo- avuganira n'undi byabaye ikibazo rero niyo mpamvu abana nk'ubu ngubu ah, ujya kureba ugasanga abana bahungabanye ah, umubare wabo hano byibura hano muri muri leta ndimo usanga abana niba ba- boherezwaga cyangwa se ba- basabwaga kujya gushaka ku- ku- abaganga bavura ubuzima bwo mu mutwe babungabunga ubuzima bwo mu mutwe ari ah, cumi na batanu ku kigo runaka sibyo kubera ubuzima bwo mu mutwe Ba- barazamutse bagera muri za mirongo itanu aho ni aho bari bakeya so bibaza umubare ikigo kimwe cy'amashuri gishobora kurefera abana cumi na batanu bakava kuri cumi na batanu bakajya kuri mirongo itanu ari ibibazo byo mu mutwe hanyuma noneho hakaba n'ibibazo by'imyitwarire iyo tuvuga ibibazo by'imyitwarire nicyo twita behavioral uh, problems ntabwo ari ukuvuga ngo umwana afite ikibazo cya cy'ubwoba cy'agahinda oya ahubwo bafite wa mujinya bitewe n'uko adafite ubwinyagamburiro mu mutwe we no kubasha gusobanukirwa uko avuga ibimuri- ibimuhangayikishije uwo nabo umubare wabo wariyongere ni nawo mure- niwo uri hejuru cyane ariko nanone ugasanga iki nacyo gihura n'ikindi ni- ni- ni- ni- ni- n'ikindi n'icyo twita di- mental health disorder twita disruptive mood diso- uh, diso- dysregulation disorder ni uburyo ki abana batamenya ah, ku- ku- ku- kuyungurura amarangamutima yabo ugasanga ah, ibintu byose barabikora mu buryo buvanze cyangwa se butaboneye Um, ikindi ki- ki- kigaragara ni uko hari abana bagira icyo twita adhd um, ADHD wenda mu cyongereza ni attention deficit hyperactivi- hy- hyperactive disorder iyo nayo ni ikindi kintu ki- ni iyindi- ni- ni iyindi ndwara yo mu mutwe isanzwe abana babana nayo bakurana ariko noneho mu buzima ibintu byose biri normali cyangwa se biri mu mu buryo busanzwe nta mpindagurika zihari abana babasha kubafa- kubafasha kugendana n'iki kibazo ariko covid yatumye aba bana ba- bafungirwa mu mazu badashobora gusohoka mu mazu iki rero kibangamira umwana ufite ibibazo ibibazo byose niyo mpamvu ubu usanga ahantu hose havurirwa uh, indwara zo mu mutwe bafasha ku- kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe ahavura abana hose haruzuye
hanyuma nanone ariko si ku bana gusa n'abantu bakuze cyane cyane ababyeyi ah, benshi barakoraga usanga noneho batangiye gukorera mu rugo noneho hakabaho ah, gufatanya akazi kabo gukurikirana abana bya buri munsi amashuri yabo ayo ngayo kuri za zumu n'ibindi Abab- aba- ni- hari ne- ndetse n'abandi benshi babuze akazi ku ruhande rw'abantu bakuze bo icyo kibazo cyifashe gute
abantu bakuze bo byabaye ikibazo gikomeye kuko niba umu- reka nguhe nk'urugero Zoom- eh, eh, ntangira covid itangira nari nkiri umunyeshuri ubuzima bumpindukiraho n'abana so nkajya- nkaba ndi mu ishuri ryanjye ndimo nanareba n'ako- n'uko n'abana banjye barimo biga ugasanga umwana wanjye ananiwe kujya kuri zoom cyangwa se yagiye kuri zoom ntabwo arimo umwarimu ntabwo aribo barimo bumvikana bikamvana kuri zoom yanjye yo mu ishuri nkajyewe nkabi- nkavaho nkajya gufasha abana sibyo ubwo ni ukuvuga ngo muri ya minota nabaga ntarimo nkurikirana ishuri ryanjye ndimo nkurikirana ibi- iby'abana hari ubwo umwarimu ashobora kuvuga ikintu sinyumve hari ubwo nashobora gutakaza i- you know, ibyo nagombaga kuba ndimo niga muri iryo somo ariko ubwo bwo- ni akantu gato nkohereze k'umubyeyi ibyo twabaga turimo dukora rero nawe reka dufate wa mubyeyi usanzwe atazi no gukoresha zumu usanzwe atamenyereye tekinoloji cyangwa se reka dufate wa mubyeyi wabagaho kubera ko yasohotse yagiye gukora none akazi kabuze agomba guhanga ku- kumekinga shuwa ko abana bize agomba gu- ku- kumenya uburyo ki inshingano zose zo mu rugo zi- zi- zi- zijya ku murongo byabaye ikibazo gikomeye niyo mpamvu hari ababyeyi bamwe abenshi bisanze basigaye ba- niba yari asanzwe anywa ikirahure kimwe cy- cy- cy'aka awayini akunda cyangwa se cy'akandi kayoga akunda cyangwa se ikindi kintu runaka akunda cyo kurya kitarimo inzoga hari abantu baba bisanze niba yanywa ikirahure kimwe asiganwa icupa ava ku icupa rimwe akagera ku macupa abiri nyuma ya wa mwaka twamaze niba ari umuntu utanywa inzoga ariko akunda ari- kurya bya bintu bisosera za ice cream no kunywa ibindi by'amasukari niba yari asanzwe yihereza ibiyiko bibiri ku mugoroba agashiduka asan- afata igikombe sibyo ubwo ibyo ngibyo reka nkwereka aho bitujyana biratu- byatujyanye mu bantu ba- ba- bagize ikibazo ki- cya alkoholisme ah, abandi bisanga bafite ikiba- umu- umu- umubyibuho ukabije kubera ya masukari n'ibiryo bitari byiza barimo birundamo byo kurwana no kuvuga ngo uyu ni umwanya wanjye nanjye aka niko kanya mbonye kanjye kubera ko niriwe nirukanka n'inzunguruka ubwonko bukora aka niko kanya kanjye mbonye ariko icyo batabashije kumenya na majorite abenshi batabashije kumenya ni uburyo ki ibyo byose bagiyemo izo mpinduka zafekisa ubwenge bwabo n'imitekerereze ndetse n'impinduka mu mubiri wabo batabashije kumenya Mm.
bakajya babona gusa ibyo barimo bakora ariko ntibamenye u- u- uburemere bw'iyo mihindukire mu buzima bwabo hanyuma ivona uh, ibi bibazo nk'uko ubivuga ni ibibazo bikomeye cyane ariko noneho tugiye nko muri sosiyete nyarwanda ni sosiyete ubundi isanganywe n'abantu bahuye n'ibibazo by'ihungabana rikomeye cyane uh, noneho haza kwiyongeraho ibibazo n'ingaruka za covid cumi n'icyenda byo ku bantu nk'abo ingaruka byabasigiye zingana gute
Re- re- reka wenda mbanze ngire icyo mbwira abaduteze amatwi iyo ndimo mvuga iki kintu cy'ubwoba ihungabana kwigunga akenshi ibi bintu ntabwo tubivana mu bidu- mu bitubaho gusa tunabivana mu ma- mu- mu ma- mu maraso ababyeyi bacu baba baraduhaye hari ubwo usanga umuntu yaravukanye e, i- icyo kintu cyo kwiheba no kwigunga kubera ko ababyeyi be bamu- ba- bamubyaye bari baragize am, ibyago byo kuba muri ibyo- kugira icyo kibazo bakabimuha mu- muri mu cyo twita za jene donc u- u- amaraso ndetse ni n'ibi- n'ibirangabuzima umu- umu- umubyeyi ahereza umwana we yam- a- a- donc a- a- a- aho umwana avuka sibyo kuko turavuka tukavuka dufite bimwe mu- mu byo ababyeyi bacu baduhaye iyo rero hari umuntu wavukanye iyi- iki kibazo akaba yarabayeho ubuzima bwiza bu- buri ku murongo ntagire impamvu ituma ahangayika agira ubwoba yigunga abantu bagiye hari abantu covid yatunguye ihita ikora icyo twita gutriggaringa ihita ibyutsa za za jinzi ziba ziri mu mubiri w'umuntu z'ubwoba no kwiheba no kwigunga sibyo aho rero ugahita usanga umuntu aguye muri depression aguye mu- mu- muri eh, you know, high level of anxiety ndetse bag- ba- bakananirwa gusobanukirwa ikibabayeho umbwiye rero kuri sosiyete yacu nyarwanda kuri sosiyete yacu nyarwanda dusanzwe turi sosiyete ah, itaganira ku bitubabaza itaganira ku biduteye agahinda itaganira ah, ku byo twita ibibazo bwite bya muntu kubera icyo kintu rero ibintu byose bituremereye turabiherana turabibika ibintu bikagenda byiyongera ku bindi uko ibintu byiyongera ku bindi rero niko bigenda bitwangiza mu, mi- mu mutwe wacu no mu mitekerereze yacu niyo mpamvu hari ubwo uzasanga umuntu afite ibibazo byinshi ariko akaba ari ntawabwira uh, umunsi umwe mutazi uko bigenza mukumva ngo kanaka yiyahuye impamvu kanaka yiyahura ni ukubera yuko aba yabuze uh, aha aba yumva ari ntaho afite asohokera aba yumva ko uh, ibye byarangiye kubera ko ibi n'ibi n'ibi batabishoboye kandi adashaka kujya kubwira abantu kugira ngo bata- atiha rubanda agahita asanga umwanzuro ari ukwiyambura ubuzima Mm. hanyuma rero ah, turaza kugaruka ku bijyanye n'abana n'ibindi Ah, mu magambo make cyane mbere y'uko mfungura mikoro kugira ngo abakunzi b'ijwi rya amerika nabo babe bagira ibyo bakubaza Ah, nkawe w'umuhanga ukurikiranira hafi ibi bibazo ni ibiki ah, bigaragaza cyangwa se umuntu ashobora guhera aho avuga ko umuntu runaka ashobora kuba afite ibyo bibazo ahanini bishingiye ku burwayi bwo mu mutwe agahinda gakabije n'ibindi
Ah, ikintu kimwe uzabona niba umuntu umuzi neza mubana ari inshuti yawe ari umwana wawe ari umubyeyi wawe se uzabona umuntu a- ahora ababaye ubona ahora ababaye kandi udashobora kumenya impamvu ababaye azagira kwiheba Av- ujye wumva mu biganiro bye akubwira ngo ahango gusa ngo ndarwana n'iki ko n'ubundi ntacyo bizageraho ko ntacyo nzagera ugasanga nta ntareba ejo ahabona ari heza uzasanga afite icyo twita loss of esteem loss of esteem ni igihe ahora yumva ari hasi ya buri muntu ugasanga buri gihe arimo ararwana ah, no- no- no korohera buri muntu wese kuko yumva ko buri muntu wese agomba kuba ari hejuru ye. kandi nta mpamvu igaragara ituma yumva ko buri muntu we- um- hari umuntu- um- abantu bari hejuru bamurusha intege Ah, uzasanga atiha agaciro azagera n'igihe atangira kwibona ko ah, adakwiriye ada- a- a- a- adakwiriye kuba ari uwo ari we donc bage- ba- bari- bariyanga niko navuga bagera aho bariyanga bak- bakitesha n'agaciro ariko ukagenda ubibona buke buke ikindi ah, usanga batakigira ubushake bwo ku- kuri ibyo bajyaga bakora mbere reka tuvuge niba ari umucuti wawe mwajyaga mujyana ah, gusangira ah, ku mugoroba nyuma y'akazi cyangwa se muri weekend cyangwa se mujya kubyina ugasanga ntabyo ashaka niba ari umudamu mucuti wawe mwajyaga muganira mukajyana ku- mu gukora inzara mukajyana guhaha ugasanga ntashaka kuva mu rugo Um, abantu barahinduka ukabibona abana baragenda bakajya kwigunga mu byumba byabo bakanga ku- ku- ku- kuvugana n'umuntu uwo ari we wese bakanga no ku- bakanigunga bagahunga ababyeyi Ah, ugasanga kandi ntibagishaka no kwambara imyenda ituma oh, ba- ba- bijyana n'aho bagiye niba umwana agiye mu gusura aba- abantu bagiye ari abashyitsi agaterura agasohoka yambaye amapinjama bumve se gucyo wambaye amapinjama kuki utakwambara ikintu kizima akakubwira ngo "Mm, ngo aho tugiye se niba niba badashaka kumbona gutya eh, ntacyo bimbwiye Iki- icyo ni kimwe uzasanga Abo- ikindi uza- uzasanga abantu bagiraho ikibazo aba- ikizakubwira abantu bafite ibibazo bya depression na anxiety bazatangira kugira indwara za hato na hato ajya arwara umutwe udakira udafite impamvu ugasanga yata- ya- ntakigira peti eh, ntashaka kurya kandi nta burwayi bundi bugaragara afite ikindi bagira ibibazo byo gusinzira bakananirwa gusinzira pepepe akajya mu gitanda mu gitanda akaryama ariko akareba hejuru bukarinda bumukeraho ikintu uzasanga ku bana ndetse n'abantu bakuru bari mu ishuri ariko uh, ba- ba- barimo ba- bahanga- ba- bahanganye n'ibibazo bya depression na na anxiety uzasanga ba- ama- ama- ama- amasomo amasomo abananira ama- amanota agatakara ba- abana bato ugasanga bararwara ku ishu- bararwana ku ishuri donc ugas- bagatangira gutsindwa abana bato bagatangira kurwana ku ishuri mbese ugasanga nta kintu na kimwe ibyo kwiga bibabwiye ikindi navuga wenda uzasanga no mu rwanda rimwe na rimwe tujya twumva ariko ntitubihe agaciro cyane ahubwo umwana tukamutwama cyangwa se tum- amakosa yose tukayashyira ku mwana ni igihe ujya kumva ukabona umwana ahagurutse mu rugo ari- aragiye ukumva ngo umwana yabuze bakabaza se umwana ari he ngo umwana ngo ngo yavuye mu rugo aragenda ntabwo tuzi iyo yagiye mu by'ukuri kiriya kiba ari ikimenyetso kikubwira ngo hari ikibazo gikomeye uyu mwana afite gituma arimo agenda nibyo ni bimwe mu bintu navuga urakoze cyane Yvonne umugwaneza ni umuhanga mu bijyanye n'imibanire rusange ya muntu akaba akurikirana hafi ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kuri telefoni dufite abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira icyo babaza ngoboka jean claude wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
murakoze cyane kuma ijambo muravugana na ngoboka jean claude Mm, ni mu magambo make cyane burasirazuba bw'u rwanda ni mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka kerwa mu mudugudu wa rurema ya mbere ikibazo
ikibazo cya mbere ndabanza gushimira madamu yvonne kuri ibyo bimenyetso tugejejeho ndetse n'ubusha- no kuba ari n'inzobere mu bijyanye n'ihungabana ryo mu mutwe by'umwihariko mwerekanye ko iyo mesi yavuze ko aho icyorezo cya korona virusi cyaziye mu- ku isi by'umwihariko abantu bari bafite babashije kugira ubukana buremereye cyangwa se guhungabana mu mutwe kwabo kugakomeza kwiyongera nibyo koko tubigarutseho icyorezo cya kovide cumi n'icyenda cyaraje haza gahunda ya guma mu rugo ariko abantu baba batashoboye kwifata cyangwa se guhangana n'ibyorezo bije bamwe ingaruka ntabwo zabuze kubaho zarabaye kuko hari igihe hari nk'umuntu ushobora kuba yari abufite ariko akaba yari afite ubwisanzure bwo kuba yarabonaga icyo kurya ari uko avuye agiye hanze kugishaka Mm, ibyo- ibyo Ariko ibyo- ibyo hari- ngoboka ibyo madamu eh, Yvonne yabivuze gerageza urase ku ntego niba ari ikibazo ufite cyangwa se ari igitekerezo nacyo ugihine
Ngo ni ukuvuga ngo icyo navugaga kovide yaje n'ubundi kugendesha amaguru make ahubwo ikibazo mfite Mm.
ese nk'abantu byaba byarabayeho bakagira izo ngaruka ko twareba twabonye ubushakashatsi bwakozwe mwese baba ba- ba- bafashwa gute kugira ngo izo ngaruka bahura nazo by'umwihariko nko kuba bavuzwa bahumurizwa kuko akenshi na kenshi tugenda tubabona muri sosiyete nyarwanda aho usanga nk'umuntu nyine afite ikibazo cy'umwana ariko ugasanga kugira ngo avurwe bikaba- bikaba ingora- ingorabahizi ntabo- ntabona ubu- ubu- ubu- ubufasha yahabwa mu mu kugira ngo ahumurize ariko ikindi cyaba ushaka kumubaza cya kabiri hari hari yagarutse nko ku bana ahanini
ndakumva komeza banamushimira kuba kuba ku- kuba yabigarutseho ahubwo icyo icyo ndi icyo ndi kuvuga namu- namubaza e- ese- ese hari a- hari abantu b'inzobere baba babizobereyemo nk'uko nawe twumvishe a- abishoboye bajya babasha kwegera abo bantu hirya no hino mu midugudu aho bari bakabaganiriza bakababa hafi bakabakurikirana ko nabyo bizabafasha cyane urakoze cyane eh, ngoboka jean claude mu karere k'iburasirazuba mu rwanda ubwo madamu Yvonne araza kugerageza gusubiza ibyo bibazo byawe ahanini ku kijyanye n'ubufasha n'uburyo abantu bakwiye kwita ku bantu bahuye n'ibyo bibazo ariko dufite na nzoji ubwami wiriwe neza
mwiriwe ijwi ry'amerika ego uri hehe
Eh, ndi tanzania bukoba bukoba ni amahoro
Eh, ni amahoro turashima naho muri amerika ijwi ry'amerika murakomeye turakomeye ufite ikibazo Eh, eh, nagira ndababaze Mm.
nagira mbaze uwo mutumirwa ese eh, ba- ara- ba- muravuga yuko abantu bahuye n'ibibazo bya korona bageze ku bice mirongo ibiri na bitanu ku ijana
abo ni abahuye n'ibibazo Ngabe- bi- bi- ibibazo bijyanye ah, n'agahinda Byo mu kenshi mutwe.
yes yego
Eh, ese eh, ku ku cyegeranyo cyangwa ikigo abo ba- uwo muhinga muba mwatuzaniye ara- byaragabanutse kuva korona igitangira cyane na n'ubu niko bikimeze ugereranije n'uko korona ya- yatanguye imeze
urakoze cyane nzogira ubwambi nk'uko ubivuze uri bukoba mu gihugu cya tanzania kandi ndibaza ko muda- mutadukurikira neza Ah, nagira ngo madame ivona ahere ku kibazo cyawe agisubize ukiri kuri telefone mbere y'uko tukurekura kugira ngo ube wakurikira ibisubizo atanga madame ivona
ni uko uh, ubu ngubu kubera ko aribwo covid igabanuka mu bihugu byinshi abantu batangiye gusohoka bagasubira mu buzima busanzwe bakaba aribwo banatangiye kubasha kubonana n'abaganga babavura aho bi- bishoboka aho ubu- ubufasha buhari kuko wenda nka hano muri amerika usanga byoroha cyane ko abantu babasha kubona uh, u- ubufasha kubera yuko uh, icyo twita sigma cyangwa se ni uguhezwa kw'abantu barwaye indwara zo mu mutwe abantu barimo bahangana n'ibizima eh, n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe kirimo kiragabanuka bitandukanye no mu masosiyete y'iwacu ah, ndetse na- ni- n'ibindi bihugu bimwe na bimwe usanga ah, imico yaho idaha agaciro n'ireme ubuzima bwo mu mutwe bijyanye n'indwara zo mu mutwe ku bihugu rero batangi- aba- ba- bitanga ubu ubwo bufasha imibare itangiye kugabanuka kubera yuko iyo babashije kubona ubufasha bagahabwa bagakorerwa icyo twita za terapi mu kuganirizwa bagahabwa imiti i- igira- ibafasha guhangana n'ibimenyetso bimwe by'izo ndwara imibare irimo iragabanuka hanyuma no mu bihugu by'iwacu u Burundi u Rwanda na- na- n'ahandi tugifite ah, kuba rimwe na rimwe tudasobanukirwa n'ubuzima bwo mu mutwe naho ubu ngubu niba abantu bamaze gusohoka ah, kubera yuko ah, covid irimo igabanuka gutanga guhabwa ubufasha birashoboka ni ibintu bishoboka Ah, icyo gihe rero imibare tuzatangira kubona itangiye kugabanuka ubwo abantu bazaba bamaze byibura nk'umwaka umwe imyaka ibiri bav- tuvuye muri covid kubera ko icyo gihe abantu bazaba bamaze ku- kugira icyo nakwita nka stabilite cyangwa se kugira umwe mu mutuzo ariko Sinzi niba Mm.
nasubije ikibazo cyawe Eh, uragisubije ariko nanone wenda akabazo ka- na- nakurikiza ah, nk'uko abenshi babivuga ah, ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe agahinda kenshi ah, guhura- guhorana umubabaro ni ibintu umuntu adashobora kwa mu- kujya kwa muganga ngo ngo bamupime babe bamenya ko agifite Ah, icyo gihe kubakurikirana byo byaba byoroha
ubundi nibyo navugaga nk'iwacu mu rwanda iyo umuntu afite bya bimenyetso nababwiraga byo kurwara umutwe akagira agata- akabura apeti ah, aka- akagira intege nke iyo agiye kwa muganga ari ibyo bimenyetso byonyine agaragaza ah, umuganga akamu- agashaka indwara agafata amaraso akashaka aka- akareba mu maraso agasanga nta kintu kirimo akenshi ntibamenya ikibazo afite ariko iyo ahuye n'umuganga kabiri gatatu u- uvuga- uvura indwara indwara rusange akamureba akavu- a- iyo ari umuntu usobanukiwe n'ubuzima bwo mu mutwe ashobora kuvuga ati uyu muntu ntabwo dukwiriye ko tumuvurira hano ahubwo reka tumwohereze ku bitaro cyangwa se ku baganga bavura ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo bamukore icyo twita assessment iyo rero mu rwanda ndabizi ko iyo tuvuze indera abantu bavuga ngo ni mu- ngo ni mu bantu barwaye mu mutwe ariko burya ntabwo ari abarwayi mu mutwe byo kuvuga ngo ntabwo ba- ba- umuntu ashobora kujya kuhivuriza hariya rero niho ba- mu- mu bavura ubuzima bwo mu mutwe nka hariya niho bakohereza abaganga bakaguha hari ibibazo hari urutonde rw'ibibazo burya bibazwa ah, kandi bi- ni urutonde ruri universel no rukoreshwa ku isi hose ibyo bibazo biba bikubajije hari imibare biba bigomba tuba tugomba ku- kureba hari imibare turaba tukavuga tuti iyi mibare iranyereka ko uyu muntu akeneye guhita yi- yi- afashwa nonaha iyi mibare iranyereka ko ari mu kigero cyo hagati reka noneho dutangire tumuganirize tumuhe n'imiti mikeya hakaba n'undi tuvuga tuti uyu aracyari mu ntangiriro reka tubanze dukoreshe kumuganiriza tunaganirize famiye ye kugira ngo batangire ba- tumufashe muri ubu buryo donc tukamufasha nk'umuntu muri rusange yes guhabwa ubufasha birashoboka ariko ikibazo ni ukumenya ngo ese abantu baza aho babushaki- ba- ba- ba- bashakira ubwo bufasha ese n'abaganga bavura indwara zisanzwe bamenya ku- gu- gu- kwita ku tuntu tumwe na tumwe babona badafitiye ubumenyi ariko bavuga bati dushobora kuba dufite isano n'indi ndwara aho niho hajya haba ikibazo Mm, urakoze cyane Ah, kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika samusoni wiriwe neza Sa- samusoni uranyumva samusoni ah, ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri tele kuri telefone ariko mu buhanga bw'ibyuma ah, reka bagerageze barebe uburyo bamuhamagara kugira ngo niba yari afite ikibazo abe yagerageza kukibaza madamu ivona Ah, ivone tugarutse ku bijyanye n'abana ah, n'ingaruka za, za, za covid cumi n'icyenda byinshi wagiye ubivuga ariko noneho ah, twavugaga ku, ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe rusange aho ujya kwa muganga Kugi- ku bijyanye n'ababyeyi ni gute bashobora ah, kumenya niba umwana wabo ashobora kuba yatangiye kugira bene ibyo bibazo
ubundi burya umwana wawe uba umuzi uba uzi igihe yishimye uba uzi igihe ababaye uba uzi igihe arakaye uba uzi igihe arwaye burya niyo mpamvu umwana wawe ushobora kuza was- wagera mu rugo wamureba uko ameze uko yicaye ukavuga uti habaye iki icyo gihe rero biba ari mu buzima busanzwe kandi umwana udafite ikibazo udafite ubuzu- ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kwiheba no kwigunga ah, ahora nyine ari normale niba ari umwana usanzwe witonda ubu- uba ubizi ariko iyo- iyo hatangiye kuzamo ibi bibazo umwana arahinduka araceceka agatangira kuvuga amagambo makeya agatangira guhisha ah, i- ibyo akora agatangira ah, guhinduka ko yitwara ku buryo utangira kubona atakiboneka muri salo hamwe n'abandi bantu ugasanga ari mu cyumba cyangwa se niba a- a- atari mu cyumba ari hanze uh, ugasanga arimo arahunga cyangwa se agahinduka aka- a- akagira uburakari bukabije akarakazwa n'ubusa Ah, ikintu cyose bamubwiye akarwana icyo bamubwiye abagenzi bakarwana nabo icyo bakuru bamubwiye agatongana cyangwa se agatangira ibyo kuvuga ngo arimo arasubizanya n'abantu bakuru Mm.
rimwe na rimwe rero burya icyo kiba kikwereka yuko hari ikitagenda niba umwana adasanzwe ateye gutyo niba ari umwana usanzwe ah, akina ah, aka- agakubagana ariko ntugata- uga- uga- ukabona atangiye guhinduka mu myitwarire uko avugana n'abantu uko asuzanya n'abantu cyane cyane ukabona harimo ibintu bisa nk'uburakari bukabije ah, kurwana kutihangana akenshi uba ugomba kwibaza ngo habaye iki ese kuki uyu mwana arimo agira ubu burakari bwihuse ese kuki uyu mwana a- akantu kose bamubwiye a- azamukira hejuru biraterwa n'iki cyangwa se kuki uyu mwana arimo yigunga kuki uyu mwana atarimo avuga ese kuki uyu mwana asigaye arwaragurika buri gihe aba arimo ataka ngo ndababaraha ndababaraha kandi twamujyana kwa muganga tugasanga nta kintu gifatika mbese biba bisaba yuko wowe mubyeyi ah, ufata umwanya uhagije wo kwita ku mwana ukajya ureba shanjuma zose kandi ukaba ushobora kuvuga uti iyi shanjuma ndabona i- imvano yayo cyangwa se izi mpinduka zimba- sinzi aho ziva simpazi hanyuma se ah, ah, madamu ivona hari ah, ababyeyi bashobora kuvuga ko ah, mu mikurire y'umwana hari igihe umwana agomba kunyura mu bihe nk'ibyo aho tuvuge nk'abana batangiye kugera mu myaka cumi n'ibiri cumi n'itatu abashaka kuguma wenyine abashaka kuba ku, kuri, ku matelefoni cyangwa se ku ma, ah, kuri, za, kuri za mudasobwa ugasanga niyo umubwiye gukora ikintu runaka kubera imihindagurikire y'ukuntu arimo gukura nabyo bishobora gutuma uwo mwana ahinduka akitwara gutyo ariko adafite ikibazo cyo mu mutwe abo abo babyeyi bo wababwira iki batekereza gutyo ibyo nibyo ah, hari i- iyo abana bageze mu gihe cy'ubugimbi ah, batangiye kwinjira mu gihe cy'ubugimbi hari impinduka kubera ko baba batangiye kwishakisha batangiye kwimenya ngewe ndi kanaka niba ndi umukobwa ngewe uku niko meze uku niko nshaka gufatwa mbese aba atangiye kumenya kwigeranya na bagenzi be hari ibyo aba atangiye gushaka ku- gu- gukora n'ibyo aba atangiye kwanga gukora haba hari ibyo aba adashaka gu- kujyanwamo cyangwa se n'ibyo aba aba yumva ko agomba gukora aho usanga abana batangiye nyine ah, kugira i- i- imitekerereze ituma rimwe na rimwe ugira ngo wumva basa nk'aho bagorana ariko ibi ngibi bijyana n'igihe ni ukuvuga ngo i- a- ni- ni- ni- ni ni etape par etape Ah, ikibazo rero abantu bajya babyitiranya bakavuga ngo uyu mwana arananiranye uyu mwana yigize ikigomeke ariko mu by'ukuri hari ubwo ashobora kuba arimo ananirana kubera impamvu ariko iyo utayizi iyo utayizi ntumenya niba ananirana cyangwa se ah, ntumenya niba ah, ari ari etape agezemo icyo navuga ni kimwe etape ibi- ibi- ibikorwa bagira imyitwarire bagira iba iri mu rugero ariko iyo harimo ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se iyo ari ibimenyetso bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe barimo baf- ba- ba- bamaze kugira usanga akenshi birenze urugero umwana aho kugira ngo arakare bisanzwe ah, yuko ah, at- atanejejwe nuko bamubwiye kujya koza ibyombo agahita atangira ku- no gutongana no gusakuza ukavuga uti se nk'ubu burakari buvuye hehe ndabyumva ko udashaka kubikora ariko se ntabwo ugomba gusakuza ntabwo ugomba ku- gushaka gutukana ariko akenshi iyo ikintu atangiye gukora ikintu nk'icyo ngicyo kikwereka ko si ibyombo si ikibazo cyo kujya koza ibyombo ahubwo hari ikindi kintu gituma yumva agomba kurakara icyo gihe uba ugomba kureba icyo kibazo hari undi unyandikiye eh, kuri telefoni avuga ngo eh, hari igihe umwana agaragaza imyitwarire iyo ari mu rugo ari kumwe n'aba- na- n'ababyeyi be eh, yagira mu bandi bantu ugasanga iyo myitwarire ira- ira- irahindutse yitwaye neza araganira neza ariko nanone yakongera gusubira mu rugo akongera kuba wa mwana udashaka kumvira ababyeyi be udash- ushaka kwigunga icyo gihe biba byagenze gute
Ni- ni icyo ndi bugarukeho usanga hari ikibazo afite mu rugo swat ah, hari u- hari uko yumva ababyeyi be batamwumva burya um, iyo urebye muri sosiyete z'iwacu abana ntabwo bamenya kuganira n'ababyeyi babo ngo ba- bababwire uko biyumva n'ibyo bumva cyangwa se ugasanga niyo babigerageje ababyeyi barabatwana barabacecekesheje rero iyo umwana umucecekesheje kenshi agera aho noneho akaba ikiragi ntakubwire ibyo yashakaga kukubwira agatangira kubikwereka mu myitwarire agatangira kujya agusuzugura agatangira kujya atongana nawe icyo uvuze cyose kikaba impamvu yo gutongana kubera iki kubera umujinya wo kurakara yuko ada- adahabwa ijambo ah, acishwa- i- i- i- asa nkaho yibagiranye mu rugo asa nkaho yumva adahabwa agaciro mu rugo nk'umuntu kandi aba ageze muri cya gihe aba arimo ashaka identite aba arimo avuga ngo jyewe ndi muntu ki ku myaka yanjye cumi n'ine n'itanu n'itandatu ndi muntu ki ese ni ibiki jyewe nshoboye ese ni ibiki ntashoboye Iyo rero inshingano yacu nk'umubyeyi ubundi uba ugomba kumwumva mukaganira ukamubwira uti oke ibi ni byo ushaka ndabyumva ndabibona biramera gutya ariko kandi kugira ngo ibi ngibi ubigereho hari ibi ngibi bigomba gukorwa hari ubwo umubyeyi ashobora kubikora abikora ibyo byose ntibikunde izo kese zibaho ari naho usanga noneho agomba gushaka ubufasha hanze kuko icyo gihe nk'ubu urugero uwo muntu wanditse icyo kibazo aramutse ari umwana we afite mu nzu umeze gutyo iyi nama njye namugira nashake umuntu swate niba ari inshuti ya famiye cyangwa se ari umuntu wo muri famiye uwo mwana yumvikana nawe amubwira ati "Munsha- mwegere umuganirize tumenye ikibazo gihari ni ikihe kuko ushobora gusanga umwana afite ikibazo cyamunaniye adashaka cyananiranye gukemurwa ariko nto akajya- akavuga ati "Okay, ubwo badashaka kumva icyo mvuga reka nanjye ngire gute reka nanjye mbateshe umutwe icyo gihe ibyo akabikora nkana icyo gihe ibyo bishobora kuba imbarutso yo kuba ya- eh, yagira icyo kibazo
yakwigunga Mm.
yakumva yuko kuba batamuhaye agaciro ah, nta n'ubundi no kubaho ntacyo bimaze ejo agaterura imiti runaka kubera ko barimo bareba i- behavior ye cyangwa se imyitwarire ye bakabona idahwitse ntashobora no gutekereza ku- kuvuga ngo ese afite ikihe kibazo ese ibi biratuganisha hehe ejo bakagira gutya bakaza bagasanga ah, yafashe imiti yayinyoye yapfuye ushobora gusanga nk'ibyo arimo akora Ah, reka nk'urugero ushobora gusanga uwo mwana a- ashobora kuba hari urugero mperutse kubona ni famiye umwana we w'umukobwa yafashwe ku ngufu n'umu onkle we umu- mu- donc umuntu mukuru kandi wo muri famiye amufata ku ngufu igihe kinini noneho igihe kiragera umwana agerageza kubibwira iwabo baramutwama ntibamwumva ntibamuha agaciro arashaka kubabwira ikibazo afite ntibabyumva agerageza gukora ibishoboka byose ngo abereke yuko hari ikibazo ntibanga kumwumva atangira kujya atongana mu rugo nta mpamvu ijambo ryose bamubwiye agahita aterura hejuru agasakuza noneho agera igihe aranaceceka burundu banamubwira ngo ngwino ukore iki ngiki akaza akagikora akongera agasubira mu cyumba umunsi umwe baragenda bajya ku kazi nk'uko bisanzwe batashye basanga yapfuye ariko ubwo baje kumenya icyamwishe ari uko murumuna we ababwiye arababwira ati rega ati buriya hari ikintu yigeze kubabwira mwanga kumva ati onkure kanaka yaramurepinze ati kandi ntabwo yabikoze rimwe ntiyabikoze kabiri ati rero we igihe yagerageje kubibabwira ntabwo mwamwumva mwaramubwiye ngo arashaka attention ati mubwiye ko rero ashaka attention araceceka icyo gihe bagiye kureba basanga ibyo byose byatangiye igihe yashatse kubabwira ariko ntihagire umwumva ariko bya- igihe cyari cyarenze urakoze cyane madame ivona umugwaneza iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho turimo kuganira ahanini ku ngaruka za covid cumi n'icyenda ku buzima bwo mu mutwe mu bantu Ah, ivone umugwaneza akaba ari umuhanga mu bijyanye n'imibanire rusange ya muntu akaba akurikiranira hafi abafite ibibazo byo mu mutwe muri leta ya texas hano muri leta zunze ubumwe za amerika kuri telefoni samusoni yagarutse wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe Eh, u- utubabarire kuba twa- twaguhejeje igihe kinini kuri telefoni uri hehe ikibazo cyawe
ashetse niya ngaha mu gisagara cya bujumbura ahantu hitwa mu kanyosha bya mbere yego ikibazo cyawe
eee nagira mbatse iyo covid cumi n'icyenda kuko yakaziye nta miti bararonka yo kwivura burundu
Ah, imiti Icyo kibazo Eh, urakoze cyane ah, kuri icyo kibazo cyawe imiti ndibaza ko ah, irimo kugenda iboneka ah, cyane cyane mu bihugu byateye imbere nibaza ko no mu bindi bihugu iza izaboneka Ah, niba nta kindi kibazo wari ufite ku bijyanye ahanini n'ubuzima bwo mu mutwe twakomezanya na madama keretse niba mu buhanga bw'ibyuma mufite undi muntu dufite kuri telefoni adolphe rwanyagatare wiriwe neza
mwiriwe neza mwiriwe neza uri hehe
kigali kimironko ikibazo cyawe
Eh, so, murakoze cyane ku bw'ikiganiro cyiza mwaduteguriye ndabanza kubashimira urakoze Ah, mu by'ukuri ah, iki kiganiro ni cyiza kuko ah, muri iyi minsi hari abantu benshi bafite ibibazo bya depresiyo Mm, Ah, nk'urugero nanjye nihereyeho mm.
So, um, hari ikintu uwo mu- uwo muganga avuze Mm, Ah, nk'ubu nkanjye donko abanyarwanda rukundu uteye Mm.
abanyarwanda tugira umuco wo kugira ibintu noneho mu- ukabigumana muri wowe ntagire umuntu umwe utangiza ibibazo ufite cyangwa uri kunyuramo So, uh, noneho uko bigenda bimara iminsi iminsi noneho rero nyuma bikazaku bikamera nk'aho bibyutse muri wowe ari byinshi so rero nanjye byambayeho byambayeho kuko ngewe uh, uh, ujya nsinzira neza mvuga ngo nasinziriye iveni ngeze no ku irevo ryo kwiyanga hahandi numva numva ubwanjye nana- nanasiyahura So, rero ikintu nshaka kubaza uwo mu- uwo mutumirwa wacu watuzaniye uh, ni gute umuntu uri muri iyo kondisiyo yabasha kubivamo donc ya- yabigenza ate
urakoze cyane eh, ni byiza cyane ko tubonye n'umuntu wabinyuzemo ubirimo ah, kandi tukaba dugufitiye umuhanga muri ibyo bibazo ah, madame ivona eh, aragutunguye eh, ndabizi ariko mu- niko kazi mukora kandi ni nako kamaro k'amaradiyo kugira ngo abantu tubahe inyigisho nk'izi aho usanga igeze umuntu ku mutima nawe akagera aho avuga ngo jyewe ku giti cyanjye nubwo bigora kubivuga reka mbivuge ikibazo nanjye mbe wenda nakibonera umuti
murakoze cyane edi adolf kuba udasinzira ah, kuba waragize ikibazo cya depression ijuru ryaguye inka yacitse amabere oya ibyo ni ubuzima busanzwe ducamo umunsi ku wundi hanyuma tuka- twagira amahirwe tukamenya ko icyo kibazo tugifite tugashaka ubufasha urabaje ute se ibi bintu nabivamo gute Ah, ubu ngubu wenda ah, aho utuye kimironko ushobora kuba nta vuriro ah, rivura ah, rijya- rivura i- ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe rihari ariko nakugira inama y'uko ah, ushaka umuganga w'umupisikiyata hanyuma ah, ukamuganiriza akagufasha gusinzira hari imiti batanga ifasha umuntu gusinzira hanyuma iyo nibayiguha izagufasha gusinzira ubwonko bwawe buruhuke ariko ntabwo ugomba kugarukira aha ngaha nakugira inama y'uko ushaka umuterapeuta hanyuma akakuganiriza igituma rero nguhaye iyi- nkugira inama y'ibi byombi ino kombi- ino kombinezo ni ukugira ngo umuganga aguhe imiti ubashe gusinzira ubwonko buruhuke ejo utazagenda mu muhanda umeze nk'aho usinziriye kandi ukanuye kuko ni- ibyo bi- na- ni aho ngaho umuntu agera umuntu ashobora kugera igihe agenda mu muhanda yibwira ko akanuye kandi asinziriye kubera iki kubera ko ubwonko bwe bunaniwe hanyuma umuterapeuta rero icyo azagufasha azagufasha kujya muri bya bindi byose wabitse muri wowe mu bi abimanuke abivimuzi mu bizamure uko uzagenda ubivanayo niko uzagenda uruhuka hanyuma kandi uko uzagenda uruhuka ni nabwo azagenda aguha ah, ibikoresho icyo twita tuzi mu cyongereza bigufasha kumenya uko ah, uhangana ah, n'ibibazo byawe ni ukuvuga ngo niba wagiraga ubwoba bu- bukabije ah, kubera ikintu runaka kikubayeho azakubwira ati igihe iyo ibi bibaye dore icyo uzakora ndashaka ko uzajya ufata akanya ko guhumeka gutya ndashaka ko uzajya wumva ibintu bikuranye byinshi mu mutwe uzajya uva aho uri ugafata akanya kawe wenyine uka- ukaruhuka mu mutwe kugira ngo wongere ukorere iyi assessment y'u- y- y- y'ikibazo urimo n'uko ugiye kugikomeza sibyo ni ukuvuga ngo azaguha ibikoresho bigufasha kujya ubasha ah, kwirinda ndetse no kwikontorora ariko ntabwo ah, ibyo byose ushobora kubyiyigisha usaba birasaba umuntu ubifitiye ubuhanga kugira ngo abikwigishe umuganga w'icyo azakora azakora ni ukuguha imiti hanyuma uko uzagenda ubasha gusinzira imiti bag- bashobora kugenda bayigabanya kugira ngo wongere gusinzira mu buryo buri normal kuko imiti myinshi nayo si myiza kandi no kuyikoraho no kuyihoraho si byiza ngo niwe nsubije icyo kiga- ikibazo cyawe neza U- urakoze cyane Ah, ah, adolphe ah, hari ikindi wifuza kubaza mbere y'uko tukurekura
So, umu- uwo muganga arakoze cyane ariko eh, na- byaba byiza wenda abaye wenda afite nka social media umuntu yamubonera wenda ku buryo ya- yamwaporocinga donc bakaganira personally kuko kuko ndabizi ndabizi ubanza abantu benshi bafite ibibazo nk'ibi ngibi batajya bavuga ndabizi Eh, sinzi niba niba wenda byashoboka cyangwa wenda umunyamakuru ya- yaduhuza njye nawe tu- tukazaganira twasomara wenda ariko bivuze ko byashoboka Ah, ibyo biraturuka kuri madame Yvonne umugwaneza ariko telefoni zawe mu buhanga bw'ibyuma ndabasaba ko bazibika hanyuma tuze kubiganiraho na Yvonne hanyuma ya- af- i- i- dukurikije i- we uko abitekerezaho twaza guhuza nawe
wakwisanga
urakoze cyane ah, radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika twagira yezu marcel wiriwe neza
Mwiriwe neza Edi Rwema uri hehe
ndi i Kigali mu Rwanda hano Kibagabaga ariko mvuka i Musanze
ikibazo ahazwi nko mu Byangabo yego ikibazo cyawe
Eh, ndashaka kunganira Yvonne uwo mutumirwa ariko ndabaza n'ikibazo nyuma yego ni ukuvuga ngo ubwo guma mu rugo ya mbere twebwe yazaga mu rwanda ntabwo nari ndi mu rugo yansanze i kigali noneho aho twari dutuye eh, aho twari ducumbitse nyine kuko i kigali turakodesha hakaba abantu bari bamenyereye kunywa inzoga zikomakomeye uko bagenda bongera icyumweru ukabona utuyoga duciriritse bari kunywa batunywa biciraguraho noneho kwa kuzinywa biciraguraho byageze igihe bajya birirwa mu nzu izuba rikarenga utamubonye akandagiye hanze kandi ari umugabo wari umenyereye kubyuka agenda izuba rikarenga akiri iyo ngiyo akagaruka ku buryo baje gufungura ubona abantu noneho batagishaka no gusohoka bivuze ngo aho ngaho ndemeranya na yvonne ijana ku ijana hanyuma rero ikibazo ngewe mfite ha- hari ubwo umuntu nyine agira ibibazo by'ubuzima nk'uko nguko nk'uko uwo muvandimwe wa kimironko amaze kubivuga ku bijyanye na na kuno mu rwanda tugira umuco wo kwihugiraho cyangwa se kugira ibanga cyane ugasanga ufite ibibazo nk'ibyo nanjye ku giti cyanjye ndi umuntu usabana mu buzima busanzwe ariko kuva kovide yatangira tukamera nk'aho dushyizwe mu rugo tukaba mu rugo tukaba mu rugo ubutagoheka ubudahura n'abantu abantu bambaza icyo nabaye amarangamutima na santima nagiriraga abantu byaragabanutse kuko numva ko ntihagije ndagera muri bisi aho n'igihe nibagiwe no gusuhuza abantu kandi atari ibintu byambagamo buri gihe kandi yatubwiye ko mu bimenyetso bigaragaza ikibazo cyo mu mutwe cy'ihungabana ryo mu mutwe ni ibimenyetso byinshi ariko nkibaza nti ese uretse mu mico isanzwe bibaye ngombwa ko udahindura byinshi ibyo ari byo byose ibyo ari byo byose bikubayeho bijyanye n'imyitwarire hari ukuntu umuntu ahinduka bakavuga ngo ni ubuzima arimo ni ibyo yanyuzemo byose twabitwerera kovide cyangwa se hari n'ubundi buzima umuntu ashobora kubamo agahindura imyitwarire bitewe na situwasiyo arimo murakoze ikibazo cyiza cyane madamu Yvonne
marcel ni kimwe mpereye ku kantu avuze imihindukire yawe marcel icyo nakugiraho inama ni kimwe uzafate akanya wicare witekerezeho uvuge uti se nabaye iki byagenze gute hanyuma ah, jya mbwira abantu ngo ngo- ngo uza- uzibere umunyakuri wibwize ukuri kuko rimwe na rimwe hari ubwo ah, tubona ikibazo tukanga tukakirengaho cyangwa se tukagishakira impamvu kugira ngo tutakibonamo ikibazo nk'uko kiri ku- bityo tu- ntitu- ntitu- ntiduhangane nacyo I- icyo navuga wowe ukwiye kubanza ukareba ukavuga uti se imihindukire yanjye ndayibona neza ese ni byiza kuri jyewe cyangwa ntabwo ari byiza ese haba hari ikibazo kiri inyuma y'iyi mihindukire yanjye kuko usanga guhinduka kwawe ntabwo ari cyo kibazo ikibazo ni ki- gitera igutera guhinduka nkaba ari nabwo ngaruka rero nkavuga ngo wenda nubwo ah, u- u- uyu muyobozi w'ikiganiro Edi Rwema ya- ya- yahereye kuri covid ariko buriya covid ni iki ni urugero twaheraho ku- rw'uburyo ki abantu muri rusange ubuzima bwabo bwahindutse ah, ikubagahu bwahindutse mu kanya gatoya ariko ubuzima bwa muntu buhinduka ku- bu- buhinduka buri gihe hari abantu baba mu bibazo ah, bikaba- bikababana byinshi baki- bakaba- baka- bakagira za depression na anxiety ndetse no kwigunga nk'uku nguku turimo tubivuga bityo rero gusubiza ikibazo cyawe marcel yes birashoboka ko umuntu aca mu buzima bukamugora akava kuba yari umuntu usabana ukunda abantu uh, uha- uharanira gufasha abantu akagenda akaba mu nzu wenyine akigunga nk'uwo bagabo batangagaho urugero icyababayeho si ikindi bari basanzwe ari abagabo babyuka bakajya ku kazi bafite intego ubuzima bwabo bufite intego bafite gahunda umunsi ku wundi hanyuma bisanga ari nta gahunda bafite bisanga ari nta ntego bafite biranashoboka yuko mu kutajya ku kazi amafaranga bari barabitse yabashiriyeho hanyuma noneho bakaba badafite bibaza uburyo ki gutunga ingo zabo bizaku- bizashoboka icyo gihe rero kiba ikibazo kubera yuko udafite ubwinyagamburiro mu mutwe wawe iyo utarimo utekereza ngo ubashe kubona igisubizo ku kibazo ufite kandi umenyere ko ibisubizo byose ari ubyishakamo nta handi ujya kubikura bihindukira- bihindura imitekerereze yawe n'imigenzereze yawe akenshi bikakuvana ku rwego runaka rw'izuba ruriho bikakujyana ku rubi igihe cyose utangiye kwiheba kuko nk'ubwo ngubwo iyo umuntu adashobora gutunga umuryango we ni ikibazo nta kuntu rero bitakugiraho ingaruka mu mu- mu- mu- mu mutwe wawe no mu buzima bwawe bwo mu mutwe ikibazo rero ni ukumenya ngo se iyo bigizeho ingaruka ku buzima bwawe urabimenya ese iyo ubimenye ubikoraho iki kuko nkawe kimwe na adolphe wabanje kuvuga mwamaze kubona mwaba- mwamaze kubona ko hari hari impinduka mu buzima bwanyu sibyo ikikurikiraho ni ukumenya ngo ese ko iki kibazo nakibonye iri buye ko naribonye ri- ndarireka rikomeze ryice isuka yanjye cyangwa iri buye naribonye ku bw'ibyo ngomba kujya kurirandura kugira ngo mbashe kugira gute mbashe kubaho ntambuke ah, nta- nta- nta- nta- nta- ntafite ikingora muri rusange nibyo ngibyo kuko reka wenda nguhe urugero ah, nkunda ko mu rwanda baciye umuco wo guhohotera abari n'abategarugori ah, kubakubita kubasambanya ku ngufu n'ibindi byose ariko reka buriya nkubwire ikintu kimwe ah, wa- wa- cyajyaga kiba ari ikintu usanga mu bagore bahohoterwa mu ngo zabo wasangaga batikunda wasangaga batiyitaho wasangaga nta kintu na kimwe batekereza cy'ejo hazaza cyiza kubera ko ubuzima bwabo bwabwa- bwabaga bwuzuye agahinda n'umubabaro wa buri munsi kandi badashobora guhagarika niko niko nabyita ibintu basa nk'aho badafiteho kontorore sibyo ubwo rero ah,
marcel ya- eh, hari Yego.
iki- bambwiye ko hari ikindi wifuzaga ndavuga Mm, yego ndahari mm,
ni ukuvuga ngo ikibazo rero ubu ngubu bikwiye gushakirwa umuti wenda nk'aha iwacu mu rwanda mm, ni abo bantu bo gutega amatwi abandi kuko usanga ubuvuzi bwabo bukiri hejuru none nkawe wagize amahirwe ukaba urimo inzobere mu bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe mm, ni gute ushobora gukorana n'abanyarwanda bafite nabo ubwo buhanga ku buryo nibura ibiciro bishobora koroshywa tu- abantu ba- bakabasha kubagana ari benshi kuko mbere iyo ujya kwivuza hano indera karayesi indera iteka ryose mbere ba- abantu ba- bakubonye bahitaga bakwita umusazi ariko iyo yito mu rwanda barayihagaritse ari nacyo tunashimira leta yacu bano bantu bigenga safi ni gute muzakorana ku buryo ibiciro bishobora kumanuka bikajya hasi ku buryo buri wese mu byiciro bitandukanye buri wese yabisangamo
ntabwo wenda navuga ngo ah, mfite uruhare mu bafata ibyemezo ariko wenda icyo nibwira ko cyaba cyiza bishoboka ni uburyo ki wenda eh, leta yafasha ko n'abantu bafite mituweli babasha kubu- kujya ku- ku- ku- kuri abo bavuzi bakabavura donc bakaba na, na, na mituweli ikaba yabasha gushyirwa muri asiranse ah, zivura ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo babashe abantu babashe Yego.
kugera kuri ku baterapi ku, ku, ku bantu bakora za terapi ndetse n'abakora n'aba badokiteri bavura ubuzima bu- bavurira ah, ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe Ah, ngira ngo icyo cyafasha Ah.
kuko niba ntibeshye um, abanyarwanda umubare munini baba bafite u- u- ubwishingizi bwa mituweli icyo gihe rero bikunze Yego.
byagira byagira icyo bifasha ariko ubundi um, icyo cyo kiracyari ikibazo kubera ko n'abavura ubuzima bwo mu mutwe ngira ngo baracyari bake mu rwanda kubera ko ari ikintu gishya uh, sosiyete nyarwanda itangiye kwakira kuko natwe sosiyete yacu yari muri za yari nka za sosiyete na n'uyu munsi zitaremera yuko ubuzima bwo mu mutwe ari ikibazo kiba gikeneye kwitabwaho urakoze cyane Yvonne umugwaneza twagira yesu marcel i kigali mu rwanda nawe ndagushimira cyane kuri ibyo bitekerezo byawe ndetse no kuba murakoze edi rwema urakoze cyane Ah, madama ivona mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko mbere y'uko dutandukana hari undi muntu wanyandikiye ambwira ko ah, bimwe mu bibazo cyangwa se ah, ah, ingaruka abantu bakuye muri kovide ni uko habayeho imiryango abantu mu miryango kubonana igihe kinini batari ba- babimenyereye aho umugabo yaba- yatahaga mu rugo mu ma saa cyenda saa kumi Ah, ugasanga ubwe mu rugo rwe ntabwo aziranye n'umugore we ntabwo aziranye n'abana be ibyo nabyo ngo bishobora kuba byarabaye im- imbarutso ku bibazo bijyanye no kwigunga ibibazo bijyanye no, no mu mutwe icyo kibazo cyo ah, waba waracyumvishijeho hari icyo wakivugaho nacyo
yego byarabaye ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo ibi biba bijyanye na ya mibanire igoranye yo mu muryango ah, mu- mu- mu- mu- mu- mu famiye nk'aya nk'aya mahanga turimo aho usanga ikibazo cyabayemo cyangwa se cyagoranye akenshi niyo babaga badafite akazi ariko ubundi ubusanzwe urabizi ko akenshi baba basanzwe n'ubundi bahora bikubanaho mu mazu kubera ubuzima uko bumeze ariko nk'iwacu mu rwanda wasangaga umugabo wenda aboneka agera mu rugo amasaha makeya kandi n'amasaha ahari akaba amenshi aba yaryamye kurusha ayo ari kumwe n'abana ni ukuvuga ngo byageze igihe noneho yicara akareba utuntu twose dukorerwa mu rugo agasanga hari ibintu byinshi atarazi icyo gihe rero byabaye ngombwa yuko batangira kuvugana ariko ikibazo gihari ni iki ngiki abantu benshi babikomojeho mu rwanda ntabwo cyangwa se sosiyete yacu nyarwanda turacyafite ikibazo cy'uburyo ki abantu baganira ndetse n'uburyo ki abantu bashobora kuganira ku bintu bitari byiza babona mu miryango yabo mu ngo zabo bakabiganira mu buryo bwiza buboneye hatabayemo amahane ariko nanone ni icyo uwo muntu yakubwiye biba bigoye ko uganira n'umuntu mu buryo bukemura ibibazo nta ngorane igihe mutaziranye kuko niba umuntu muhura amasaha make ku munsi mukaganira kenshi muvuga ku kibazo runaka mukemura ibi ngibi mukemura biriya ibi birapfuye ibi ndabikeneye abana bakaba batakuzi batakubona biragoye ko noneho kuba mugiye kubana kubera ko nta mahitamo mufite biragora biragora ariko birashoboka birashoboka iyo aba bantu babashije kuganira n'abahanga mu bazi kuganiriza imiryango kuko nibyo nabwiraga abantu tumaze kuvugana ujya ku muterapete rero imiryango rero ujya ku baterapete bazi kunga imiryango bakabafasha kumenya uko baganira kuko icyo gihe bamaze kumenya uko baganira birabafasha noneho ko batangira kuganira no kumenyana mu by'ukuri ntabwo baziranye usanga abo bantu bagize ikibazo cy'uko batari baziranye kandi b'abantu ari kupfe mu rugo ari ababyeyi n'abana ariko bataziranye ariko ibyo babibonye kubera ko bicaranye mu nzu ubundi kandi icyo ni ikibazo kubera ko twakagombye kumenya abana bacu abana bacu bakagombye kutumenya mbese ubu navuga ngo iki gikwiriye kuba ububyutse bw'uko abantu bakwiriye kumenya yuko urugo rwawe urubamo ntabwo urubamo umushyitsi ugomba kurubamo ukarumenya aho kugira ngo ube umushyitsi mu rugo rwawe mu gusoza madamu Yvonne umugwaneza wagira ubutumwa cyangwa se impanuro waha abantu bashobora kuba barimo guhura n'ibi bibazo muri aka kanya benshi badafite n'ubushobozi bwo kuba babona ubufasha ni ibiki by'ingenzi bakwiye kwitaho mbere mu gihe ubwo bufasha bifuza butarabageraho
urakoze cyane edi ibi biragoye kubera yuko akenshi iyo utazi icyo ureba biranagora kugishakira umuti ariko nk'uko twabivuzeho kare naberetse ibimenyetso bigaragaza umuntu ushobora kuba afite depression cyangwa se afite anxiety ari ndetse anigunze iyo ibyo bimenyetso bimaze kubibona ukuntu hari imihindukire ikomeye mu buzima bw'umuntu wawe ukunda inshuti yawe umuvandimwe wawe gerageza umwegere umubaze utese bite bimeze bite kandi ikintu navuga ntitugabanye ya mvugo yo kubwira umuntu usa nk'umucira urubanza cyangwa se usa nk'umutwama kuko iyo utangiye kubwira umuntu umucira urubanza cyangwa se umutwama ahita n'ibyo yari ajya kukubwira arabifunga akabiceceka ntabikubwire ahubwo mwegera umubwira utise bite umeze neza hari icyo nagufasha hari icyo wifuza hanyuma muhere aho ngaho mu biganiro bitoya azakubwira azakuganiriza nubwo kandi atazavuga umube hafi abone ko hari umuntu uhari kuko icyo gihe icyo ni kimwe mu bintu dukunda kubura kuba turi twenyine tutabona hari n'umuntu utwitayeho buhoro buhoro uzamenya ikibazo umuvandimwe mugenzi wawe umwana wawe afite numara kukimenya rero umushakira ubufasha birashoboka ko nk'ibyo Marcel amaze kuvuga hashobora kuba nta bushobozi mu buryo bw'amafaranga bwo kumufasha ariko buriya ikintu cyatumye akenshi sosiyete zacu mu rwanda ndetse no muri afurika zishoboka burya ba pasiteri bajyaga bagira bajuwa horo z'abantu z'abaterapete ababyeyi bajyaga bajuwa horo z'abaterapete abavandimwe nitugerageze dushake ba bantu twisangamo bashobora kudufasha kuganiriza abana bacu kuganiriza abavandimwe bacu kuganiriza inshuti zacu kugira ngo bya bindi byose abitse muri we abirekure abishyire hanze buke buke agende avide icyo ngira ngo mbabwire nigeze kubibwirwa n'umupisikiyatire twari dufite mu rwanda witabye imana twabuze umuntu ukomeye dr nasoni munyandamutse yigeze kumbwira ngo umuntu ni nk'inzu inzu umwubatsi arayubaka akayiha imyenge igomba gusohokeramo eh, imyenge yo Us- guhumeka uso- niyo uso- mpamvu usoza ivone usoza amasegonda make cyane cyane ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu ni nk'inzu ni ukuvuga ngo umwubatsi arayubaka akayiha aho ihumekera ubwenge bwacu rero iyo tutabuhaye aho buhumekera umubiri wacu tutabuhaye aho buhumekera ariko gusohora ibintu byose biba biturimo tugera aho ah, tukuzura iyo twuzuye rero bya bintu dufite muri twe birasohoka iyo Ura- bisohotse rero biradusenya Ura- nibwo urakoze Nicyo cya- navuga.
urakoze cyane madamu ivona umugwaneza umuhanga mu bijyanye n'imibanire rusange ya muntu ukaba ushinzwe gukurikirana hafi abafu- abafite ibibazo byo mu mutwe ndagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya amerika kugira ngo tuganire ni ikibazo gikomeye cyane kandi benshi bifuzaga gusobanukirwaho wakoze cyane nshimire na enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na diyodone cyubahiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe